ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina na manihura bafata umugambi wo gusaba umupfumu kuba umutangabuhamya mu rubanza ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ese mwiriwe
wese ko wiriwe ese ko mbonye mu gaceceka Ariko- ariko- ariko mani ndakumva ubu uyu se nzajya abadushakaho iki
ahubwo uzi ko ndeba yetetane twaje gukora iki hano genda wicara ukwawe wabaye icupa icupa niryo ryisengereye ntabwo mujya mugabanya amateku maniho mujya mugabanya amateku Amatiku se yayo?
urebe ko hari uwo mbwira ngo ansengerere cyangwa ngo ngurire wakwicaye ukwawe se ariko ye ubwo se ngenda njya kwicara hariya njyenyine aka kabari mwe mwagakodesheje se ngo mbimenye ariko noneho uri gatumwa ntabwo ari gusa gatumwa se gute gatumwa yiki mbizi ko muri gupanga umushinga wanyu wo korora ingurube Ehehehehe. niko kajya ibintu byacu yabibwiwe nande koko Eh?
Oya, oya, oya, oya.
Siko se nzane ndatubwiye ibintu mani byacu rekeraho Ahaha.
ni mukamana ntibi- ntibirirwa na se nyamara mumfashe neza nababwira aho muzakura icyororo
Ah.
aho ni bene Wa- sa- senza wabera uvuze ibintu bizima ariko usanze ari nabyo turimo tubiganiraho ahubwo se senza ndakumva wagira ngo watwumvise rwose umva rega twariho twibaza ahantu tuzakura ibibwana byiza by'ingurube rwose twahayobewe buriya akagira ni uko mutajya mwemera Mm.
ngimba nzi ibintu rwose Sa, ndakwemeye none ureba amaniho njye mfite muramu wanjye ukataje mu bworozi bw'ingurube rwose Muramu wawe?
ni ukuri kw'imana Hey, maze baranamusuye mu minsi ishize abayobozi baranamushima baramusuye ibyo gusa se Mm.
afite na seretifika avanye mu mahugurwa kagira kada si aho unafite amakuru ni hehe senza afite na seritifika a- a- a- atuye hehe wagize ngo ni kure se sasa hakurya ko twaba dushubijwe dusubizwa gusa
arorisi karamesha mariti ngo numva se uwabaye wabaye iki rusi ndeka mariti mabuja yambwiye amabi numva mbaye umusazi ati ngo iki ubwo uzi ko yansanze ndiho noza amasahane ngiye kumva numva arambwiye ngo niko uku niko nyoko yakwigishije koza amasahane mbega umuntu mubi sha mariti nahise ntekereza ukuntu ibibazo byose mfite ari uko nakigira mama numva mu mutwe birazungereye sinzi uko isahane nari mfite mu ntoki nayirekuriye hasi irajanjagurika ayiwe nabo barekuye urushyi rwiza rwiza no mu maso mbona umuriro uratse akagukubita koko arankubita ni ukuri na data wambyaye atarankubita ndababaye cyane risi ndeka wa ubwo rero nahise ninjira aho ndara mbatura agakapu ndasohoka
akuraze kajya ndakumva mani igisigaye ni ukumenya niba afite ingurube nziza ibyo gusa Mm.
yewe kawe Eh, tugomba kubimenya karamira nabyo Twa karamira mbese?
Ya, papa, ntabwo mu munsi karamira afite ingurube z'akataraboneka Reka da.
ni ingurube za orijinari za mbere ingurube atunga maze zigomba kuba ari nziza mu mubiri no mu muco no mu myifatire Mu myifatire.
mu mico ariko noneho Icyo gusa si- nyumvira noneho senza ngo mu nyine.
mico no mu myifatire umva nkubwire kajye Eh, ndakumva ni ukuri kw'imana mu ijuru mubwiza ukuri ingurube za karamira arazikurikirana buri munsi buri munsi ingurube ku yindi kandi akazikurikirana kuva ivutse kugeza mpaka urumva Hi.
ivutse kugeza mpaka icya mbere buri yose iba yambaye iherena
iherena ku bipinga se. Iyo Oya, herena reka tubwire, reka- Urumva?
Mhm.
buri yose iba yambaye iherena ririho na nimero iyiranga ku buryo yire ni ukuri kw'imana da ku buryo yirebera rwose nimero nimero gusa ubundi agahita amenya imyirondoro yayo kuri kw'imana da Hi.
hanyuma sera hanyuma nyine buri ngurube aba yayikoreye ifishi ifishi ni umwana se
ayikorera ifishi iriho nimero yayo noneho agashyiraho amakuru yose arebana n'iyo ngurube senza we mbese ubwo urebye n'irangamimerere yayo uvuga uti nirangamimerere ubishimangire kuko niko bimeze Yeah.
urumva
ubwo suze ukuntu yambwiye
ati ngo iki se kandi ngo tumuka n'ubundi waje ntawuguhamagaye ngo cyangwa wagize ngo abakozi n'abo tubyara si abo dutoragura
arasubira kandi kuvuga atyo mbega umugore mubi mariti nabera nabonye umugore urusha ubugome karwera uba wararenze pe ahubwo ubagereranyije karwira yaba umumarayika
none rero maritini ndakumva risi reba uko unyohereza amafaranga kuri telefone njya gukatisha itike kuko ubu namaze gufata icyemezo cyo kuza guhangana na karwera aho gukomeza kwanduranya na rubanda rwose iyizire mu kanya nk'ako guhumbya amafaranga araba akugezeho
kuri iyo fishi haba hariho nimero y'ire- y- y- yiherena nyine riranga iyo ngurube n'igihe yavukiye Igihe yavukiye?
Eh, niho umuntu ashobora kumenyera umubare w'imbyaro ifite Reka ta.
Eh, umubare w'ibibwana nyine yagiye ibyara kuri buri rubyaro Reka ta.
ndetse hi, ndetse n'ibibwana yagiye ibasha gucutsa ariko uzi ko byose biba biri kumva biri kuri gahunda Ariko urazi ko agi- Eh, porogaramu.
Numva ibyo bintu ari byiza Oya, ni- ntangira numva iyo fishi biriho amakuru yose yose umuntu yakenera ku ngurube pe ngenda akubwira ngo iyo fishi niyo niyo umenyera aho ingurube yagiye ikura Iyi, kuko buri kibwani Yego.
batangira kujya bagishyira ku munzani Iyi, Bagena- Iyi, bagena bagishyira kurikira.
ku munzani kugira ngo barebe nyine ibiro byacyo Yego.
Iyi, bakagenda babyandika ku ifishi kugira ngo bazamenye imikorere kagena yayo kurikira kurikira kagena wimvugire ibintu.
Aha, ngo- ngo- ngo- ngo ku munzani munzani nyine reka da ariko rero maniho ndakumva nanjye ndumva ibyo senzajya avuga ariko weya nibyo nibyo nanjye nabyumvishije kuko nta handi nakubwiye nakoraga buri kwezi ingurube yarapimwaga kugeza nko ku mezi aya arindwi atari warabimbwiye se ubwo se niko bimeze rwose erega umuntu udapimye ntanamenya ibibwana bikura neza n'ibidakura neza yego rata Iyi, bityo rero iyo abirebye bituma amenya ibyo agomba gukomeza kurera n'ibyo agomba kureka ntibyagwingiye akabikuramo oya Akabivana nibyo nyine muri ibyo yego birumvikana.
yego yego Hi.
oya birumvikana ntiwatunga ibirya bidakuye none se Gusa waba wari umushinga ukora nyine.
waba uri guhomba
rero karwera n- na komabu uyu mugabo yitwa matabaro niwe nyine nakubwiraga wadufasha muri ya gahunda dufite ya kankindi wamubwiye si byari byo mukama
reka da namubwiye gusa nyine ko dushaka kumuha ikiraka akatugera hakurya kuko ni ibintu asanzwe amenyereye wowe muhumure ibyo ngibyo ni akazi mfitemo uburambe Mm.
urumva rero wa mugabo we Eh, ndakumva
ubwo kankindi wumva ni umugore wa ntwariye umugabo Hi, none ndashaka yaramuzengereje.
kumwihanira by'intangarugero Oho, niwe mushaka guhekesha inyonjo se hi ubwo nawe waduhitiramo igikwiriye rega reka ikinyonjo se ntitwari twabiganiriye wabihagije tugasanga ari ibimukwiriye Mm.
ntabwo se mushaka kwava kuri iyi si ubutazayigarukaho oya oya we oya rwose oya ntabwo kwica umuntu njyewe mbishaka
umva amatabo twe rwose turashaka turashaka gusa ikintu cyamutera ubusembwa Rwose.
ariko agakomeza akiberaho ibyo kwica none ko bene ibyo bintu bihenda
bihenda kumukuraho ako kanya ubundi biroroha kubera iki se nyine naho ibyo kumutereza ibintu azagumya kubana nabyo Mm.
ntibiba byoroshye burya birahenda kubera iki se ntabwo ari byo nari mubajije ni kubera iki nyine kubera yuko bisaba imiti ihangana n'abarogora Eh, Eh, na nyine yavuye ku isi nyine biba birangiye ariko iyo akiriho nyine abarogora nabo bashyiraho akabo niyo mpamvu bihenda rero ibyo birumvikana ariko da byakumvikana ariko byagira njye ndumva nta kundi twabigenza sishaka amaraso y'umuntu yajya ku gahanga kanjye
n'uwo navugaga rero yego yagiraga gute ati ati iriya ngurube muyikure mu zindi nta kigenda none Hmm? ahubwo ubwo iyo- iyo ikabiciyeho oya ni uguhita ayivanamo sorute kuko urumva utari warabimbwiye kagi He- ariko se reka Urumva, tuganire wagize cyangwa ngo nizo twige gusa gusora bakuramo se Eh.
n'izifite imico mibi nazo ewo urumva Ye.
aho utuda aho utu rwose Urumva imico mibi?
Eh, ah, none se mani
niki rwose niko mani ibyo urabizi se kandi ibyo ni ibyo se ntabwo imico mibi ni ukuri kw'imana da none se ntuwe nturabona ingurube zigira imico mibi Zi- zi- ugasanga ziri gutongana zishotorana Ariko ibindi kandi birwana mbese ukabona zifite ubugome budasanzwe zifite parapara Sha, kagi njye narenze ko ingurube zose ari ingurube imico yazo yose ari imwe ni inyamaswa inama ni inyamaswa reka reka reka reka nuko wibwiye yo bo bo bo bo bo nuko utagiye witegereza neza aho ziri ari nyinshi habaho izifite imico myiza n'izifite imico mibi zifite ubugome buhanitse ndibona zitonze Eh, rwose bene izo rero iyo zifite imico mibi Eh.
ntiziba zigikwiye kuguma mu zindi zifite imico myiza kuko zihora zitera umunabi urumva Yego, rata.
ntizizikomeretsa maze reka da cyane rwose zivanamo Hi.
ariko rero birumvikana ibyo bintu njye nabonaga hari n'ubwo yafataga nk'ingurube y'imbyeyi akayikura mu bworozi avuga ngo ngo kubera ngo guhora ngo ibwagura byinshi ngo bituma ngo itabihaza amabwana bigakura nabi Hi.
yayivanagamo kandi ibyara byinshi gusa yabaga akoze akayivanamo nyine Eh, mbese ngo ntibishobora kubicutsa bimeze neza icyo nakiraga ni ikibazo Nicyo ni ikibazo rwose ni ukugira ngo bitagwingira ubwo si uko ntangiye kubyumva
ubwo rero muremera muhendwe
nta kibazo
none se
kwinyonjo si kosha cyane burya ra ubu ukigura angahe mataba nabyo nyine biterwa n'uko inyonjo mwifuza yaba ingana hari gato katabuza umuntu kugenda yemye ni nini ituma umuntu yububa urumva ko bitagura kimwe nyine Eh, biva ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu bikagera ku mafaranga ibihumbi ijana iyo yose Eh, ituma akomeza kugenda yemye rero njya numva ntacyo twaba dukoze ariko nanone ituma yuwuba yawubanza twaba tumuhaye igihano kiruta icyaha yaba yarakoze reka dufate iyo hagati na hagati y'ibihumbi nka- nka mirongo irindwi na bitanu Mm.
niko senza harya buriya bibwana by'ingurube bicukira amezi angahe ngo mbimenye saa abiri se Abere.
nihura nawe rwose rwose ubundi rega nyuma y'amezi abiri nyina uhita ubivanamo ukayikuraho ukayivana mu bwana byayo ubundi bigasigara bitunzwe n'ibiryo bazigaburira byonyine ariko hagati aho na mbere yaho mbese ibibwana bimaze nk'ibyumweru bibiri biba byaratangiye guhabwa indyo ikungahaye kuri poroteyine kuri poroteyine ibikungahaye kuri poroteyine yego intunganyama kugira ngo noneho eh, kugira ngo noneho eh, isimbure amabwana ya nyina eh, a- a- a- aba yatangiye kugabanyuka bikure neza bikure neza nuko nuko Ishusho senza bizatanga umusaruro
ubwo gahunda ikaba ryari gahunda se Eh, kuko bitabaye vuba ibiciro byahinduka kubera iki se mwese nimwumvise ko ibintu bikomoka kuri peteroli byiyongereye Eh, ubwo nyine rero ni- ni- n'ibindi byose nyine bigenda bizamura ibiciro Eh, ibindi byose bihita bihinduka
rega ndumva kumvikana twumvikanye igisigaye ni uko wowe waba wabonye uwo muti ubundi tukaguha amafaranga kuko amafaranga- ngewe sinjya ntanga amafaranga ntabonye imana Oya, ingura.
rwose mwabuze Ibibaho amafaranga rwose yari afite.
ntibishoboka ese kandi hari ikibazo bibonamo amataba nta kibazo reka ngende ubwo nzababwira kandi rero mumenye ko atari kera Eh, nanjye nyine iyo mfite isoko gushaka imari ni nk'ako kanya rwose ubwo uzatubwira
muhumbya gato ubwo rero musigara amahoro ubwo njye nagiye amatabaro ni uko ngenda nawe ugenda amahoro yego
none se senza reka nkubaze ikintu kimwe ko numva iby'ingurube wabikurikiranye cyane ukava ku munsi ku wundi umushinga wacu urawemera
kuwemera gusa yababa we wari uzi n'ikindi ubu ngewe ngiye gushaka abantu b'inyangamugayo inyangamugayo ariko inyangamugayo nene urumva maze dushyire hamwe urumva nitumara kwishyira hamwe dukore ubworozi bw'ingurube nyabwo ubundi atari ibingibi byanyu byo gupacapaca mwe mu- mwa murorora
ngo ngwiki gupacapaca gusa none ariko ariko nti- mani ntunyu- ntunyumvira senzage none se ukaba ushaka kuvuga ko twebwe dupacapaca ariko ariko kaji kuki kuki buri gihe senzajya dusuzugura ni ukubera iki koko eh?
Na- ntajya yibuririza ngo ntabwo turi inyangamugayo turapacapaca sha mwagiye mureka koko si ibintu bwawe impamvu aza kutwicara iruhande ngo murahazi murahazi turahazi.
Njye- njye nigeze mvuga- Eh.
mbavuga nabi ko mushaka gu- gu- gukurura inzangano ngo inzangano inzangano nyine Eh.
umuntu azajya yivugira ikintu Ngo muri rusange turapacapaca.
nimurangiza mwiyumve ubu niwe mvuze amaniho kandi cyangwa ni bya bindi bavuga ngo bavuga ibigoramye imi- imihoro ikarakara nde mvuze reka nkwihorere ubwo uratangiye ibintu byari byiza none nuko utangiye ariko urumva ko gasuzuguro kajye kare gasuzuguro kuki buri gihe udusuzugura ni ukubera iki ariko basuzuguye maniho ndakumva ndakumva mu mwanya uzi ko burya kutica imbwa byorora imisega ngwenye kutica imbwa byorora imisega byorora imisega kaji uravuze ngo ndi ndi umusega etonde ahubwo uri umukara ahubwo uri Kandi- umukara kandi- ahubwo uri umukara reka mbabwire amaniho ahubwo uri umukara mutazasuzugura urumva njye mutazasuzugura Uri umusega, wu- wu- umusega mubi, umusega.
yawe ni umusega Umusega.
Uretse- Ubu- ubu- ubu- uratinyuka ngo- ngo- Reka mwe- Akasazi, sha. Itonde, mwe.
ayiwe ubu se ko mukamana na karwera banogeje umugambi wo kurogesha kankindi amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri